bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitidiyo cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze turabona umengo biguma byimanyurako ni ukuvuga mu rufundo niho hamanyutse haragenda hafatana n'urufundo rw'u rwanda nyene ubwo rero haragumaho ku buryo bw'uko wicirako n'amaguru wigira mu rwanda nta ngorane udashojejwe mu bwato ukagenda n'amaguru
uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya muyinga komune n'igiteranyi aha ariko avuga iby'umusozi ungana n'amahegitari hafi ane wamanyutse uva muri iyo komune ya giteranyi ukaja kwihomeka ku gihugu cy'u rwanda iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu tuza kubabwira n'ibyerekeye amatora muri zimbabwe na mali zimbabwe yazindukiye amatora y'umukuru w'igihugu ya mbere abayatarimo perezida robert mugabe kuva aho agiriye ku butegetsi agiriye ku butegetsi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi akabutanga mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi abakandida mirongo ibiri na batatu bariko bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu abaza imbere ni perezida tegeka zimbabwe merson mnangagwa ari mu mugambwe za nupf nelson chamisa aramutswa urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta nawe nyene aza imbere abakurikiranira hagufi politike ya zimbabwe bamona ko mnangagwa w'imyaka mirongo ibiri n'indwi n'itanu y'amavuko ari washobora kwegukana amajwi menshi abatavuga rumwe n'ubutegetsi nubwo bitabiriye amatora yo kuri uno wa mbere bakomeje kuvuga ko batizeye batayizeye baravye uko umurwi uyatunganya watunganije ibikorwa vy'ibanze uretse ayo matora y'umukuru w'igihugu zimbabwe uno musi iza gutora kandi abashingamateka n'inzego zo hasi amatora yompi ahagarikiwe n'indorerezi mvamakungu hari haheze igihe kinini zimbabwe idatumira indorerezi mu matora yayo ivy'amatora ni kandi muri mali aho guharura amajwi y'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yiriwe aratunganywa ejo bibandanya vyitezwe ko ibiharuro vy'imfatakibanza biza kuva mu bibanza ibihumbi mirongo ibiri na bitatu bija habona bitarenze mu masaha mirongo ine n'umunani ibiharuro babanduka navyo bigatangazwa bitarenzwe kuwa gatanu amatora yo kuri uno wa mungu yaranzwemo ibitero mu bibanza vyo gutoreramwo mu bice bisanzwe birangwamwo ubwicanyi bufatiye ku moko hamwe n'iterabwoba perezida ibrahim bubakar keita w'imyaka mirongo irindwi n'itanu ahiganirwa n'abandi bakandida mirongo ibiri na bane barimwo umukenyezi keita yatowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yagirizwa n'abo batavuga rumwe muri politike abahoze ari abashikiranganje batari bake ko yananiwe no gutwara kandi adashoboye kubungabunga umutekano muri mali abanyagihugu bashika amajana atatu barishwe mu ishamirano hagati y'amoko muri uno mwaka wonyene wa bibiri na cumi n'umunani mu gihe atanumwe yotsinda ku majwi arenga mirongo itanu ku ijana ayandi matora azoca atunganywa ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa munani aha ku mugabane wa amerika naho perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yagabishije kuri uno w'imana ko ashobora guhagarika ibikorwa byose vya leta mu gihe abashingamateka batokwemeza amafaranga yasavye yo kubaka uruhome ku rubibe n'igihugu ca mexique kugira ngo abuze abinjira, abinjira muri amerika mu buryo buteye kubi n'amategeko trump mu butumwa yacishije ku rubuga rwiwe rwa twitter yongeye kuvuga ko amerika ikwiye kwemera abantu binjira ku butaka bwayo ari uko babikwiye kandi bafise ico ico baterera bazaniye kino gihugu trump mu gihe co kwiyamamaza mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu muribuka ko yemeye ko azokubaka uruhome rushobora gutwara imiliyaridi mirongo ibiri z'amadolari ariko inama nshingamateka yamuhaye aterenga umuliyaridi umwe n'imiliyoni amajana atanu trump agabisha guhagarika imirimo ya leta mu gihe amafaranga leta iheruka guhabwa n'abashingamateka ngo ikoreshe aherana no mu mpera z'ukwezi kw'icenda mu gihe kandi ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe muri bibiri na cumi n'umunani amerika izotunganya amatora y'abashingamateka yo hagati ya manda y'umukuru w'igihugu inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika ino radiyo murayumva tankomanzi ku mirongo ya shotwaves kuba twumva muri hagati mu gihugu cy'u Burundi no mu gisagara ca bujumbura mu rwanda turi ku ijana kane n'ibice icenda ahandi mushobora kumva ijwi rya amerika ni kuri fm ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turi kandi no kuri facebook voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara kwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika turahera mu gihugu cy'u rwanda aho abanyagihugu baturiye imipaka ya rusizi ya mbere n'iya kabiri bugarama ihuza u rwanda na kongo ndetse na ruhwa ihuza u rwanda n'uburundi bavuga ko bakibangamiwe n'imipaka ipfunga hakiri kare ku murongo wa telefoni ndi kumwe na mugenzi wacu temistokle mutijima ariko arakurikirana ino nkuru temistokle amahoro
amahoro amahoro wotubwira ico kibazo uko cifashe hama n'ingaruka eh, kiriko kiratera muri abo banyagihugu na cane cane abakora urudandazo
nkuko mumaze kubibwira abakurikira ijwi rya amerika ubundi ni imipaka ine iyo mipaka ine itatu muri yo ariyo uwa rusizi ya mbere rusizi ya kabiri ndetse na bugarama ihana imbibi eh, hagati y'u rwanda na kongo hakaza n'uwa ruhwa uha- w'uburundi n'u rwanda aho rero abanyagihugu cyangwa se abaturage ku mpande zombi baravuga yuko cyane cyane dore ko biganjemo abacuruzi bato baravuga yuko kuba umupaka wa rusizi nibura niba ukora amasaha menshi akora ukora kugeza saa yine z'ijoro indi yose isigaye itatu ifunga isaha bise saa kumi n'ebyiri z'umugoroba rero bakavuga yuko cyane cyane abacuruzi bato bacuruza ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi bo babafungiraho hakaba ubwo biba ngombwa ko baraye mu- mu rwanda ku ruhande rw'u rwanda cyangwa se ku ruhande rwa kongo bitewe n'uko babuze uko bambuka babafungiyeho kandi imiryango yabo itabizi ibyo rero baravuga ko bitera intonganya mu ngo hakaba abashwanye abadamu bagashwana n'abagabo babo cyangwa se abana bagashwana n'ababyeyi babo ikindi nacyo bavuga nk'ingaruka hari ubwo n'ibicuruzwa byabo birimo ibyangirika byangirika kubera gukora huti huti bavuga yuko nyine eh, eh, kugira ngo batabafungiraho Eh, Sem- baka- hakaza n'ikindi kibazo rero ntabwo ngo bashobora kujya mu birori urumva nk'abaturanyi bafite imiryango hakurya no hakuno ntabwo bashobora kujya mu birori bishobora kuba iyo saa kumi n'ebyiri z'umugoroba bakavuga rero ko ari imbogamizi ikomeye kuri bo hamaga temistokle muri rusangi igituma iyo mipaka uwo mpaka ugwagwa hakiri kare ni kubera iki inzego zirasigura iki hari kiriko kirakogwa kugira ngo utwo tubazo twabo dushobore gukemuka bakore amasaha bifuza gukorerako
Eh, inzego z'ubutegetsi abo navuganye nabo ni ku ruhande rw'u rwanda uh, abashinzwe abinjira n'abasohoka mu karere ka rusizi aha mu burengerazuba bw'u rwanda batubwiye yuko ikibitera impamvu imipaka ishobora gukora amasaha menshi bijyana n'uko urujya n'uruza ruhagaze kuri iyo mipaka ariko kandi nanone bikajyana n'ibikorwa remezo eh, bihari noneho batubwira yuko hari ibiganiro bihari hagati Eh, ba- bihereye ku mupaka wa rusizi ya mbere hari ibiganiro bihari hagati y'u rwanda na kongo ndetse mu mezi abiri hashize ngo abahu- abahagarariye abinjira n'abasohoka ku mpande zombi barahuye bemeranya ko yuko barimo gukora uko ngo bakore ibyo bikorwa remezo uwo mupaka wa rusizi ya mbere ujya ukora amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane ariko nta gihe batanga ibyo bizaba byakorewe Mhm. urakoze cyane rwose temistokle mutijima ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama amakuru yacu yo hanyuma uraza kuyituzanira yuzuye kandi irimo n'amajwi yabo mwavuganye kugira ngo twumve ico bagona ah, kuri ico kibazo
ndabashimiye cyane nanjye tukiri ku bibazo bivugwa ku mipaka itandukanye hagati y'uburundi n'u rwanda umusozi ungana n'amahegitari hafi ane wamanyutse uva muri komini giteranye intara ya muyinga wihomeka mu gihugu cy'u rwanda intandaro ni imyuzurira y'imvura yaguye mu ntango z'ukwezi kwa gatanu k'uno mwaka ivyo rero bigashobora gukwega ingorane hagati y'abanyagihugu baba ku mitumba ihana imbibe yo muri ivyo bihugu uko ari bibiri ni inkuru twateguriwe n'umugenzi wacu muyinga diane ndonse
uwo musozi upima hafi amahegitari ane nk'uko mu ntwaro babivuga wasenyuwe n'uruzi kagera urukura ku nkengera y'imisozi ihanamiye urwo ruzi muri komine giteranyi ihana urubibe n'u rwanda uyu ni umwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa murama wamanyutse atwiganira ingene urwo ruzi rubandanye rusenyura inkombe zago turabona umengo biguma vyimanyurako ni ukuvuga aha mu rufunzo niho hamanyutse haragenda hafatana n'urufunzo rw'u rwanda nyene ubwo rero haragumaho ku buryo bw'uko wicirako n'amaguru wigira mu rwanda nta ngorane udashojejwe mu bwato ukagenda n'amaguru ariko ubu u- biguma vyimanyura vyimanyura akagera akaguma kagenda kwakundi kahora umuhinga mu vy'ubutare n'agataka charles bakundukize asigura ico bivako ni ibintu bisanzwe cyane uruzi rukivuka ruba ari umurongo umwe mugabo uko uruzi rugenda imyaka ihera rugenda rukata amakorosi canke ruhindura inzira kenshi rugenda rwimba mu bumanuka canke mu bukika hanyuma ivyo gwimvye ivyo vyondo umuntu yokwita amasedima hari igihe inguvu z'uruzi zigabanuka uruzi rukabirunda ahantu hama mu misi ikurikira iyo haje nk'imvura nyinshi rwa ruzi rugasubira kugira umuvuduko munini uruzi rurashobora kuza rugashikira hamwe rwarunda vya bintu ntirushoboye kuharengana nk'uko ruvyifuza rukaca rubomorera ahandi buno rugiye higa hari igice c'igihugu kiba kigiye ku kindi kuko gushika uno musi abantu babona yuko urubibe hagati y'ibihugu aba ari urwo ruzi abanyagihugu basanzwe barangurira imirimo hafi y'uruzi kagera bavuga ko rubononera indimiro umuhanuzi wa musitanteri wa komine giteranyi ajejwe ubutunzi n'iterambere basoma ingera jean bosco avuga ko mu kwezi kwa gatanu guheze imirima y'abanyagihugu yatwawe n'imyuzurira yisuka mu gihugu c'u rwanda uruzi kagera rwamaze gutwarwa n'amazi haba haruzura imirima imwe imwe yaragiye mu rwanda ku buryo ibiterwa by'abenegihugu bimwe biri mu rwanda bigoye ukuntu bizogaruka uyu murimyi ari mu bo uruzi kagera rwatwariye imirima abona ko amatati ashobora kwaduka hagati yiwe n'abanyarwanda ingorane zirashoboka kuba ahaja ku kindi gihugu none ugiye kuharima uri mu kindi gihugu ni- bo- bokubaza igituma ugiye kuharima kandi biboneka ko ari hakurya nyene none umurundi yimukiye i rwanda bashaka ntibamwirukana nubwo biruko amategeko agenga inzuzi avuga ko umuntu asiga imetero mirongo itanu hagati y'aho arangurira ibikorwa n'aho uruzi rugarukira byongeye umuhinga mu bijanye n'ubutare n'agataka charles bakundukize abona ko atamatati akwiye kuba hagati y'ibihugu ku bw'akarimbi mu gihe hari ubuhinga bwa none bushobora kukagaragaza hagati y'ibihugu nibaza ko ave ku buhinga bwa none kiriko kiratorerwa umuti kuko twaraganiye n'abantu bigeze bari kuba bari mu mugwi wari ushinzwe gutunganya ivy'imbibe hagati y'u Rwanda canke n'u Burundi ubu uye uruzi ntibakifata yuko uruzi ari ariko rubibe hagati y'ibihugu uye bakoresha vya vyuma bikorana n'amasatelite bagafata amakorodone y'urubibe rutandukanya ibihugu naho uruzi go kwimuka ruja ku ruhande canke ku rundi bobo bakeneye kumenya aho urubibe ruri bazokwama bishimikiza ya makorodone bafata n'ivyo vyuma bitihenda ico bikoze inzuzi zigabura ibihugu zoshoboye gukingirwa nk'uko uyu muhinga charles bakundukize abandanya bivuga kuvuga ko boshobora gutera nk'ibiti bishobora kugumya inkombe ntizibomoke canke uruzi ntiruzibomore ubundi buryo n'uburyo busaba eh, amahera menshi amafaranga menshi kuko vyosaba yuko inkombe z'urwo ruzi bozubakira bakazigumya ku buryo bw'uko naho hoza amazi afise umuvuduko ukomeye amazi adashobora kumena ngo arenge iyo nkombe ivyo navyo sinibaza ko muri ibihugu vyacu vyoshoboka kuko murabona ku buryo bw'amafaranga atari bwinshi ibijanye n'umusozi wimuka ukava mu burundi uja mu rwanda biramaze kwibonekeza ahaca uruzi kanyaru ku ruhande rw'intara ya ngozi aho vyateye amatati hagati y'abanyagihugu bo muri ivyo bihugu uko ari bibiri na bugingo n'ubu atarahera mu ntwaro bavuga ko no muri ino ntara ya muyinga ari naho vyatanguye kwibonekeza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu nahone bikaba vyaragoranye ko amatati atorerwa umuti mu ntara ya muyinga diane ndonse ijwi rya amerika
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda urwaruka ruhurikiye muri ekereziya katolika rurasaba ekereziya katolika mu burundi kugira icyo ikoze mu kugabanya ubushomeri ku rwaruka rwahejeje ishuri rukabura akazi ibyo byashikirijwe n'abaserukira urwaruka rungana ibihumbi bitanu rwari rumaze indwi mu ikoraniro ridasanzwe ryabereye muri komini bugendana y'intara ya gitega simoni ntamwana umwepiskopi wa diyoseze nkuru ya gitega avuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bashigikire urwaruka murabyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu igitega fidel d'antoine sabimana inyuma y'isozerwa ry'iryo koraniro kaminuza ryahuje urwarukanwa n'ibihumbi bitanu padiri emmanuel niyonzima ajeje ubutumwa bw'abarayike muri diyoseze nkuru ya gitega yarabwiye ijwi rya amerika intumbero y'iryo koraniro intumbero rero e, yisunga e, umugambi wa ekereziya wo kwegeranya urwaruka watanguye mu gihe e, haciye imyaka mirongo itatu yose irenga papa Yohani Paul wa kabiri yegeranije urwaruka rwego rw'isi yose ubutumwa rero bwarabandanije gushyirwa mu madiyoseze yose mu maparuwase yose niho rero hakiri imyaka itari mike hano mu idiyoseze ya gitega twegeranya urwaruka ku mwaka ku mwaka haba ku iparuwasi ku ntara y'ubutumwa no ku idiyoseze irihwaniro rya diyoseze ryagira cumi na kabiri aha mu idiyoseze nkuru ya gitega padiri emmanuel niyonzima yaratubwiye ibyo bisunze muri uno mwaka mu ntumbero y'uno mwaka twisunga inama y'abepiskopi yimirije kubera hariya i roma mu kwezi kw'icumi izoba iri kiraraba ingene ngo rwaruka rwanagura ukwemera kandi rukanagura ibijyanye n'itorwa kugira ngo rutegure kazoza twebe imbere aha iwacu dusanzwe turi no ntumbero yo gutumira urwaruka kuba intumwa z'amahoro mu kwitaba kurekureranira no gusubiza hamwe ariko kandi no kubungabunga ibidukikije ni muri iyo ntumbero rero yo kuremesha amahoro urwaruka rwize n'ibijyanye no kwiga kugira ngo rukunde ishuri kuko ari umushinga w'iterambere irakoze buriya yaserukiye ubwo rwaruka yaragize icyo asaba ekereziya katolika ku bw'ubwo rwaruka icyo dusaba ni uko mwebwe babyeyi bacu mwotugwiriza aya masabukuru kuko aradufasha mu kwemera kwacu kandi ntitwosozera tutabasabye mwebwe bungere bacu ko hoba umugambi muri ekeziya wo kwegeranya abashomeri bose mubategurira inyigisho ku iparuwasi n'imwe mubafasha kwironderera akazi aho usanga mbere ubu bagashaka muri leta no mu mashyirahamwe y'abigenga ayo benshi bakunda kwita ngo ni ama ong simoni nta mwana umwepiskopi wa disheze nkuru ya gitega yabwiye ijwi rya amerika ko kubona urwo rwaruka rubura ico rukora rumaze kurangiza amashuri ari ibintu biteye agahinda birababaje kubona urwaruka rwacu igihe rugiye gukuka amashuri rutaronka akazi cyane cyane akazi ruba rwigiye birababaje kubona ko natwe mu gihugu mu burundi cyane cyane tudafise ingene twoshobora gutegura kazoza k'akazi kugira ngo abana bacu baronke icyo bokora musenyeri ntamwana simoni aravuga icyo ekereziya katolika iri kirakora ku kibazo cy'ubushomeri mu rwaruka ku ruhande rwacu rwa ekereziya tugenda dukomeza tujya twa mikorofinanse abo bishaka bahere kuri ako gakorwa gatoyi baheze bakuze utwo bashobora gukuza ariko kandi tuguma twiyumvira ingene twashobora kunganira abo bana ababyeyi babo igihugu cyacu dushobore kuramira urwo rwaruka niwo mugisha imana yari iduhaye turi ko tugerageza kubaza irya nino aboshobora kudufata ku bitugu dushobore kwitaba icyifuzo cy'abo bana ubwo rwaruka katolika bari baje bava mu ntara indwi z'ubutumwa zigize diyoseze nkuru ya gitega ibugendana mu ntara ya gitega fidel d'antoine sabimana ku bw'ijwi ry'amerika Fidel Antoine Sabimana nawe nyene arakenuye murumvise yuko urwaruka ruhawe umuhango wo kuzoshigikirwa kugira ngo rushobore kwiyungunganya none kwiyungunganya naho vyifashe gute mu gihugu c'u Rwanda na cane cane mu bapfasoni abacuruzi b'imboga bagwiriyemwo abagore bo mu murenge wa Nyakiriba bishima ko ari akazi kabatungiye imiryango hari ndetse abapfakazi bavuga ko bashoboye kwiyubakira amazu bigisha n'abana babo atangorane Claude Ganza Munyamagana yaganiriye nabo maze adutegurira ino nkuru none si ubucuruzi urabona ndi umupfakazi nda mugabo nkira bunyigishirije abana banjye bose bararangije barangije na za aniverisite navuga yuko ubucuruzi bwangendekeye neza ni umwe mu bagore b'abapfakazi bacururiza mu isoko ry'imboga rya bazirete riherereye mu murenge wa nyakiriba uri mu karere ka rubavu ni agasoko gato kubatse ku muhanda ahantu hitaruye gato amazu atuwemo hari igice bacururizamo imboga n'imbuto zitandukanye n'ikindi basukuriramo imboga zirimo amoko anyuranye y'ibitunguru karoti na beterave mbere yo kuzishyira mu mifuko ibyinshi bikagemurwa i kigali turaganira nabo batubwira uko babigenza mbega ibitunguru tugura n'abahinzi babihinze mu mirima tukabizana hano tukabironga twamara kubironga tukabipakira mu mifuka bikaje i kigali mbese abakozi bacu bakatugurishiriza amafaranga bahita dushyira kuri banki tukayafata nkawe by'umwihariko ufite abakozi bangahe i kigali mfite abakobwa babiri uboherereza ibingana gute buri munsi buriya buri munsi noherezaga imifuka icumi y'iki ya karoti n'ubutunguru ndabwohereza birara bishize buri munsi buri munsi birashira umaze igihe kingana iki ubicuruza Eh, izi karoti si imaze imyaka cumi n'itanu muri iyo mifuka icumi wohereza buri munsi inyungu ukuramo ku munsi njobora kubonamo wenda nibura kubonamo nk'ibihumbi makumyabiri kandi buri munsi ukabyohereza ndabyohereza yewe ncuruza ibitunguru ngacuruza amashu ngacuruza na karoti na epinari uraranguza cyangwa ndarangura nka- nkaza gucururiza hano kuri detayi mbi detayi ngo ni ukuvuga ngo nk'ukwezi nshobora gucuruza umurima karoti zo rero hari igihe zirara zishize nk'umufuka umwe urimo ibiro ijana mu gihe umaze ubikora bimaze kukugeza hehe bimaze kukugeza kuki yandeje imbere nta nzu nagiraga ubu ndayifite n'abana banjye bariga mbasha kwirihira mituweli ndetse byose nta kintu ntabwo nasabiriza niriwe hano tubona abakiriya pe turabona nawe uko uhagaze aha mu isoko nta modoka ikeneye guhaha ihanyura imodoka yose ishaka imboga inyura kuri bazirezi nawe urabona ko uhagazemo hano zi- zimwe zirasohoka izindi ziza si abagore gusa bacuruza imboga muri iri soko rya bazirete hari n'abagabo bavuga ko ariko kazi bakora akazi kangejeje ku bintu byinshi nitejeje imbere nabashije kubakamo inzu nigura n'umurima ubu mfite n'umugore n'umwana hano bimaze igihe kirekire bikorera mu myaka cumi na gumwe pwaro izi ngizi bita amatako ngemura pwaro magana atanu indoya bita mushenzi nazo ni magana atanu karoti ng'imifuka itatu magana atanu ubu ni ukubara kamwe kamwe Eh, agafungo kamwe kamwe agafungo kamwe ukarangura angahe we hano kamwe ngarangura mirongo itandatu mirongo irindwi bitewe n'uko byaje kigali ngagurisha ku ijana na makumyabiri igitanu guca bitewe n'uko isoko rimeze uramenye inyungu yagije kabisa uretse aba bazirangura bakazohereza i kigali hari abandi bakora akazi ko kuzisukura no kuzishyira mu mifuko nko kuri karoti bazishyira mu mufuko kuzura ubundi bagakomeza kuzitondeka ku buryo bugaragara nk'uburimo ubugenge niba umufuka ufite uburebure bwa santimetero mirongo ine usanga ureshya na santimetero mirongo inani umaze kuzura babikora bate urabona dushyiramo imigozi tujya tukanadutondeka kugeza igihe wuzuriye hejuru ubwo gufunga umufuka umwe kugira ngo uwurangize neza wizere ko ukomeye bigutwara umwanya ungana iki iminota mirongo itatu ku munsi buriya ushobora gufunga imifuka ingahe ku munsi buriya ngora nk'imifuka ibibakamba ibihumbi bine ubikora gute ku buryo bitaza kongera kugwa ugafunga umufuka uruzuye ugashyiraho n'ibindi bingana n'umufuka zishiragamo ukazishiramo neza warangiza kuzishiramo kugira ngo uterekaho ukaguceka warangiza kuguceka ukazitondeka ku murongo guca warangiza ugashyiraho ibintusi uretse aba kandi hari n'abana bigaragara ko ari bato bakora akazi ko gusukura cyangwa kuronga ibitunguru na karoti bamwe batubwiye ko bakiga mu mashuri abanza byatumye twibaza niba koko biga cyangwa bari mu bataye ishuri tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyakiriba bwana epimake hagenimana adusubiza muri aya magambo oya abana bariga ahubwo no kw'ibizame byarangiye ariko ubu niho hariya hakoramo abantu bakuru ubwo mu gihe cy'amasomo ntabayata ngo bajye kuhakora ntabwo bishoboka kuko n'ubundi niyo batangiye koza batangira mu masaha yo ku mugoroba ntabwo ku ma- uriya ku manywa ntabwo baba bari gukora ni uguhera mu ma saa cyenda n'igice saa kumi gutyo kuzamuka nta mpungenge zihari rwose imirenge ya nyakiriba bugeshi cyanzarwe na rubavu ni imwe mu yeramo imboga n'imbuto ku bwinshi uretse izicururizwa aha kuri bazirete izindi nyinshi zirangurwa n'abaturage bo mu mujyi wa goma claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aharadijwi ry'amerika claude ganza munyamagana arakenuye iby'urudandazo aca tubibandaniriza mu ikambi ya murungwe iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho impunzi z'abarundi zahungiye muri iyo kambi zibeshejeho kubera ubucuruzi zivuga ko zibangamiwe n'inzego z'umutekano igituma turagisigurirwa na mugenzi wacu muri kongo vedaste ngabo izi mpunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi y'umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa baraka zivuga yuko zihangayikishijwe n'inzego zishinzwe umutekano za repubulika ya demokarasi ya kongo zikorera ahitwa isebere zigenda zibafunga no kubambura amafaranga iyo baremye isoko yo kuwa kabiri iri ahitwa isebere badafite uruhushya rwo gusohoka inkambi kubw'imana vena aba muri inkambi y'umurongwe aragaruka kuri ibi bibazo bagenda bahura nabyo ugiye mu isoko ugiye gusoma utuntu ugiye guhaha cyangwa gusoma baragufata bakakwicarika bakakubaza urumukizana ibikoresho yani karangamuntu yawe ibitamburisho ubyeretse uberekanye baje cyangwa ukabereka kuri umurefije barakwicarika baheza kukwicarika bakakunyaga amafaranga utwo wasumye ibishyimbo ibiharage ubududu ubwo bakagufunga bagusanga mu isoko bumvise uvuga ikirundi bakabwira icara hajya wamara kwicara bakakunyaga amafaranga ufise byose bakabikwaka ahasigaye mbere no gufunga bakagufunga ejo bundi barabafunze imisoro igera kuri itandatu baje gufungurwa n'abantu ba senere ngaha ibyo bigaca bituma umengo tuzopfira ngaha bikaboneka ko umengo ntabwo turi impunzi ahubwo umengo turi abantu b'imbohe shimiyimana aline ni umucuruzi w'indagara avuga yuko atari mu isoko y'isabere yonyine inzego zishinzwe umutekano zihohotera impunzi z'abarundi ahubwo n'impunzi ziza zijya kurangurira indagara ku kiyaga cya tanganyika hari abashinzwe umutekano bazambura amafaranga twavuye ngaha turagenda turashikayo indagara turarorera ibipeba bizizane niho nyamusoda yacaza araduhamagara aratubaza ati mwebwe muri abarundi cyangwa muri abakongomani twebwe turi abarundi zana ibitamburisho tumwereka bwa bukaratabaduha nta n'umwe afise uburenganzira umurefije y'uko yosohoka inkambi akazino ahubwo muzane amahera gusa tugize ati wowe nta mare dufise daho muratanga amahera hanyuma rero turicara ngaho agize ati ogiye ndabajyana hehe kubafunga iyo adukoranije adutwaye agize ati nimubanze mwinjire mu inzu kuko hariho akandi kazu k'ubwaci aratwinjizaho agize ati kira muntu nimuzane amahera tugize ati wowe nta mahera dufite ati izo ndagara mwari muziye kuzirangura nta mahera mufise kwanza hariya mwebwe mu nkambi muriko muraronka amadolari mwebwe murapokera mukabaha indya bakabaha amadolari ati nimuzane ayo mahera kuko jenda ndayafise mu maboko acarayanyaka mu gihe izi mpunzi z'abarundi zigaragaza yuko ziteye impungenge n'uburyo zicara zihohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano iyo zaremye isoko y'isebere zidafite uruhushya ruzemerera gusohoka inkambi zinavuga kandi yuko bitazorohera kubona impushya zitangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ugiye mu isoko iseberi wogera iyo fomo wogera iyo karata wumvise gusa ko uvuga ikirundi bavuga yuko ngo ikintu bashaka ngo ari urukaratasi rwanditswe na seneri ko arirwo rukwiye kugendanwa ku muntu agiye iseberi seneri nayo ngaho irashobora gutonda mwiyinga ntitonde nayo urazi isoko ko irema minsi yose cyangwa rimwe mwiyinga rero kurindira urukarata ruvuye kuri seneri kugira uruze kure mu isoko urumva ko kiba ari ikibazo kandi ubwo rukaratasi ntibarutanga kuri gusa kabambale ni umukozi ushinzwe gukingira impunzi zo muri iyi nkambi avuga yuko bakomeje gukangurira abasirikare n'abashinzwe iperereza kureka ibikorwa byose byo gufunga impunzi zaremye isoko y'isebere kuko ari nta mpushya babona zo gutanga ku mpunzi zose ziza zirema isoko kandi ari nta n'uruhushya ruza rutangwa ahantu hatarengeje ibirometero makumyabiri twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa gisirikare bukorera isebere kuri iki kibazo cy'impunzi zihohoterwa zaremye iyo soko ntibyadushobokera mwumenya yuko nubwo izi mpunzi zigenda zihohoterwa zagiye hanze y'inkambi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitaho impunzi haseri ryifuza yuko ibikorwa by'inyubako z'amasoko ibitaro ndetse n'amashuri abaturage b'abakongomani babisangira n'impunzi z'abarundi ziri murongwe redase ngabo kubw'ijwi rya amerika imurongwe yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo wedasite ngabo arakenewe no kuri duce dusozera ku ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi amara imbere y'uko duhana agahindukira nobibutsa muri make ko zimbabwe yazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu ya mbere aba yatarimo perezida robert mugabe kuva ahagiriye ku butegetsi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi akahava awutanga muri bibiri na cumi n'indwi makandida mirongo ibiri na batatu bariko baheganirwa intebe y'umukuru w'igihugu abaza imbere ni perezida ari ku butegetsi ubu emerson mnangagwa ava mu mugambwe zanup f nelson chamisa we aramutswa urunani rw'imigambwe itabwa rumwe na leta nawe nyene ari mu bakandida babonwa ko bashobora kuronka amajwi menshi abakurikiranira hagufi vya politike ya Zimbabwe nuko bemeza ko Chamisa ashobora kuronka amajwi baremeza ko Emerson eh, Mnangagwa ari we azoshobora kuronka ibitigiri vyinshi ino nkuru turaza kubandanya turikurikiranira hagufi hama tuze kubabwira uko bizoba biriko biratera imbere mwakoze nshuti mwariko muratwumviriza yakoze makbili ya bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur adrius yadufashije muhinga bw'ivyuma diane nahazwe twari kumwe tuzongerejo nk'aho twatanguriye saa kumi ntimuze gutangwa n'ikiganiro murisanga muze kuba hagufi y'amaradiyo yanyu mururanirwe kandi mugire n'indwi nziza